iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki mirongo ine n'umunani y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi twebwe dusaba ko bodutunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tura- tura- tubayeho turi imfubyi bakubahiriza n'uwo muntu aturetse uyu ni umwe mu bantu baba mu kigo kirererwamwo imfubyi muri komine musigati intara ya bubanza aratakambira abashinzwe umutekano ngo barekure umufurera atwara ico kigo yatawe muri yompi iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye
mwaramutse frederic mwaramutse namwe muzi mwese muduteze amatwi mu gihugu cya libiya kajugujugu yari itwaye abagize leta ishimikiye ku idini rya isilamu yaragize isanganya hafa abantu bashika icenda ejo ku munsi wa kabiri iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya almaya ntiharame- ntiharamenyekana igitigiri c'abari muri yo ariko abategetsi ba libiya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka abaislamiste bagiriza abakeba babo bari mu yindi leta iri itobruke ko aribo barashe iyo kajugujugu abo nabo barabihakana igihugu ca libiya cariciyemo rero leta zibiri imwe yafashe umugwa mukuru tripoli iyindi yemewe n'amakungu yahungiye mu buseruko bw'intara ya tobruke inyuma yaho perezida muhammad kadafi yiciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu gihugu cya tanzania ibiharuro vya mbere vyasohotse ejo ku munsi wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu biha ikibanza ca mbere john magufuri yatanzwe n'umugambwe ccm cama c'amapinduzi uri ku butegetsi muri ayo matora kandi biragaragara ko abaminisitiri bakomeye ba leta bahurikiye mu runani rw'abatavuga rumwe na leta rwagiye hamwe mu matora baratakaje intebe naho bataraheza neza guharura amajwi yose ibiharuro vyerekana ko ayo matora yabaye aya mbere aho umugambwe CCM c'ama- c'am- c'amapinduzi n'abo batavuga rumwe baba babana mu majwi ibitigeze bibaho kuva Tanzania kironka intayo kwikukira mu mwaka w'i- w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri n'aho ayo matora muri rusangi yari atekanye harabaye imigumuko hagati y'imigambwe y'impande zibiri zigwanira ubutegetsi muri Tanzania no mu izinga rya Zanzibar umugwi ujejwe gutunganya amatora wasavye imigwi yose gutekana no kurindira ko hatangazwa ibiharuro vya nyuma mu vyavuye mu matora leta zunze ubumwe za amerika zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste mu bihugu vya siriya na irake mbere bishobotse bagakora n'ibitero vyo hasi ivyo vyeme- vyamenyeshejwe na sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika ajeje kwivuna abansi ashkarto ejo kuwa kabiri igihe yabibwira umugwi w'abakenguzamateka baraba ibijanye n'intambara zibera mu karere ka Syria na Iraq biherereyemo Ash Carter ati mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bi- bagwanira hasi dukora ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwansi aho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora igihe twabohoza imbohe mirongo irindwi muri Iraq mu minsi iheze Ash Carter sekreteri ajejwe kwivuna abansi yabwiye yabwije ukuri abakenguzamateka ko umuhari wa leta ya islamiste ubagoye kugwanya leta zunze ubumwe za amerika kandi yateye ivyatsi ibitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa boko haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa nigeria ivyo bitero vyabaye kuwa mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na kane kuri uyu mwaka uku kwezi vyatumye abantu mirongo ine na babiri bahasiga ubuzima abashika ijana barakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba nigeria ivyo bitero vyabereye ku musigiti wo mu gisagara ca yola kiri muri leta ya adamawa ku musigiti wa maiduguri no mu bice bindi vy'ico gisagara ivyo bitero vyatumbereye abakristo n'abamizirima badahuje ivyiyumviro n'umuhari wa leta ya islamiste abantu bashika amajana atatu na mirongo itandatu aho ni mu gihugu ca afghanistan nibo nico gitigiri kimaze kumenyekana c'abasize ubuzima muri ca kinyamugigima giheruka muri Afghanistan na Pakistan abatabara abantu bariko barakora ibishoboka byose kugira bakure ibibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake agace kasinzigaye cyane ni mu ntara ya Kiber iri mu buraruko bwa Pakistan aho honyine igitigiri c'abahasize ubuzima kimaze gushika ku bantu amajana abiri na babiri n'abarenga igihumbi bakomeretse mu gihugu ca Afghanistan rero Perezida Ashraf Ghani yamenyesheje akoresheje bwa buhinga bwa Twitter ko ejo ku munsi wa kabiri igitigiri c'abapfuye kimaze kugera kwijana na cumi na batanu n'abashika amajana atanu na mirongo itanu n'umunani bakomeretse mu ntara icenda z'ico gihugu muri abo harimwo abakobwa b'abanyeshuri cumi na babiri bafiriye mu ntara ya takar mu gihe bari mu musunikano hamwe n'abandi bagerageza kuva mu ishuri barimo abakora ibikorwa byo gutanga imfashanyo bamenyesha ko bizobatwara igihe kugira bageze imfashanyo ku bazikeneye bose
urakoze yarorisi ku makuru uheje kudushikiriza abantu bane baratowe bishwe ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo hanyuma umupolisi nawe arakomereka hari kandi n'imodoka yaturiwe batatu muri bo baguye mu bitero byabereye mu mazone ya Cibitoke na Kamenge ari muri aruko bw'isara ca Bujumbura inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza Abubebe nabuga babudoni. Nabigeye.
turi kwibarabara ry'icenda muri zone c'ibitoke komine ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura abakenyezi bahaba n'abandi bo ku mabarabara hegereye bariko baririra umusore yitwa abdul w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yahitanywe na grenade kuri uyu wa mbere mu kajoro uwo mukenyezi aratubwira uko vyose vyatanguye haje umuntu mu ibarabara hama ah, yari afite inkota abapolisi baza kugira ngo bamukureho abantu benshi baraza gushukamiriza hama twebwe duca du- twari duhagaze kuri kiyosike duca tujya mu rupangu duca twumva amagrenade aravuze hanyuma abapolisi barampamagara bati ngwino utore umuntu umutware kwa muganga duca mpita nabo muri kazino n'undi mutama wari hano duca tubatwara kwa muganga amagrenade ntimuzi aho yavuye oya tuzi iyo yavuye njye nari mu rupangu dusaba amahoro kugira ngo tuze turaryama dusinzira abana ntibasinzira n'ababyeyi urabona bose barahekuka icyo dusaba ni amahoro abdul yari umwana w'imfuvyi yararezwe n'umuryango w'impunzi z'abakongomani baje mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu muri uwo muryango ubwanwa bwari bwafutse umunwa birababaje birababaje kubona yuko muri iyi minsi abantu barapfa ibyo dusaba gusa dusaba amahoro twebwe ndi turi bamwe ba politike bapfa ibyo nabyo ntibijya ariko dusaba yuko buduha amahoro ni ibintu bitangaje rwose turasabye ubutungane ubutungane cyane cyane n'ubukorera bukore ko aba bantu bose bari barica abandi babasanga mu mazu bakabica kandi uyu mwana ni umwana ni umwana w'ishure ni ni ibintu bitangaje rwose ntituzi yuko ntituzi ko imana yamaze kutwibagira vrema imana itu- yamaze kutwibagira nibyo tubona ko burundi ubu bushyitsi ubunyene ntituzi ko buri hehe iruhande ya abdul hari n'uwundi muntu yishwe mu cibitoke nyene abanyagihugu baho bavuga ko barambiwe n'ukwama barahamba babo mu masasu n'amagrenade yumvikanye mu cibitoke kuri uyu wa mbere ku muhingamo no mw'ijoro si abantu gusa bahaguye hari n'imodokari yaturiwe nyeneyo avuga ko ubuzima bwiwe busa n'ubugiye guhagarara kuko iyo modoka y'itagisi ariyo yaritunze umuryango wiwe ntibigiye koroha kugira ntunge umuryango n'imibereho yanje nari nta- nsanzwe ntunzwe n'ako kazi nyine k'ubushoferi iyo modoka nayo nari na- nayatse kredi niho nari mpeza kuyiriha none ubu u- nari mfise abana batatu biga ubu bagiye kwicara nanje nicare urumva na- simbona ingene ngiye kubaho niyo modoka niyo na- nari nasabye kredi kredi niho nari ngiheza kuyiriha urumva ubuzima busa n'ubuhagaze nyene nk'ivyabaye ko twari mu nzu eh, igipolisi nico cari mw'ibarabara conyene hama natwe baduhindiye mu nzu twese hama mu kanya nkaza mbona i- barenganye imodoka iriko ira ku mwotsi urumva aho o, simbona iyo nohigira ko ntawe mbona umengo novyagiriza ico nosaba nuko nosaba leta ko yodushiriraho aba- a- ingene badushobora gukingira abanyagihugu turetse muri zone c'ibitoke mu buraruko bwa bujumbura amasasu yarumvikanye kandi no mu manuko muri zone musaga aho ku musaga kuri uyu wa kabiri mu gatondo hakaba hatowe ikiziga c'umuntu atamenyekanye yari aboshwe ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nyene hatewe ikigo Centre Jeune Kamenge nk'uko vyemezwa n'igipolisi ico kigo c'abapadiri gisanzwe gifasha urwaruka ahanini mu bijanye naho rusomera ibitabu ibibuga vy'inkino hamwe n'izindi nyigisho nk'umuziki n'ibindi iruhande y'ico kigo hasanzwe hari kirindiro c'abapolisi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko muri ico gitero cabereye aho kuri Centre Jeune Kamenge umupolisi umwe yahakomerekeye n'undi musivile hongera hafatwa umwe mu bari baje gutera kw'ibarabara ry'umunani ryegereye aho kuri Centre Jeune Kamenge abahegereye bemeza ko hari uwundi muntu yahaguye aya makuru ariko ntiyemezwa n'igipolisi Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
umufurere arongoye ikigo kirebwamwo imfuvyi muri komine musigati mu ntara ya bubanza yarahagaritswe hatubahirijwe ubutungane aho ni nyuma yaho avuga ko ku munsi wa mbere yakubiswe na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe SNDFDD barongowe n'icegera c'umukuru umutumba bukinga inkuru dushikirizwa na Evariste Nziko Banyanka Furere Ntakarutimana Onesoro avuga ko ku muhingamo w'uyu wa mbere yabonye bamwe mu mbonerakure za CNDD-FDD ziri kumwe n'icegera c'umukuru w'umutumba baje kumusaba umuntu basanzwe bakorana mu irerero ry'imfuvyi riri ku mutumba Bukinga bavuga ko ateye amakenga we yabishuye ko atababaha akavuga ko atari mushasha muri ako gace kuko yarahamaze amezi abiri mu bisanzwe twebwe ukuntu dukora n'abariho bose murabona ko ngaha muhasanze abantu bakeya twebwe tuguma duhindura yarahamaze amezi abiri kandi abahaba bamubona amaze kumara ayo mezi abiri hari igihe ashobora kuhava akagenda agakorera nk'ibujumbura ashaka akagenda igitega ni ukuvuga n'ubundi abandi turi kumwe bari igitega niyo ntababuze ati tekana bose baba bamaze gushika ngaha nabwiye ati nimurinde ikibazo turagikurikirana aho cyanke niho tuzakibabarira n'ahandi ho niho turi kumwe dusangiye ubutumwa bwo kuri abo bana icyo usaba rero kugira ngo usubire mu rugo ni iki icyo nuko nosaba abantu bajejwe intwaro ko bogerageza bakadufasha tugasubira mu rugo kandi bagacako bakavugana n'abo bantu kugira ngo umutekano w'iwacu wubahirizwe twamubajije igituma yaranse kumubaha kugira bamenye ikimugenza furera ntakarutimana onesiforo yatwishuye ko muri ino minsi bitoroshe gutanga umuntu kuko hari abanyuruzwa muri ubwo buryo bwaca bagatorwa ari biziga uwo mufurera n'abo bana b'imfuvyi yareze biriwe kuri uno wa mbere imbere y'ibiro by'inyamirama bimusigati gutaka ubutungane ariko uwagirizwa ko yari ku isonga ry'abakubise uwo mufurera ntiyigeze yahonyuza ikirenge n'aho igipolisi cari cemeye kumurondera abo bana biriwe inzara nk'uko bavyivugira basaba ko uwabareze atobandanya guhohoterwa kugira abashe kubafasha na rya ari imfuvyi sinayiguriye Justin ni umwe muri abo bana tumaze gushika ngaha kw'ikomine ku gipolisi baratubariye ngo nidutahe kubera muhirata n'umwe yari yahasigaye kandi n'abari baturongoye bari ngaha tumaze kubona ko atanumwe hari ataho twaba tujya bamaze no kutwirukana bace badusabira indaro twaraye mu muhana hafi y'aha nyene muri viyi twebwe dusaba ko bodutunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tura- tura- tubayeho turi imfuvyi bakubahiriza n'uwo muntu aturetse bamwe mu babanyi bafuriye ntakarutimana onesiforo baremeza ko ariko aratotezwa kuko atari rya mbere yakira abantu baza kumufasha kurera izo mfuvyi bivugwa na minani antoine reka twebwe abo bantu bamabaza nk'uko nyine bivuze bamwe bakagenda abandi bakaza mugabo tukamenya yuko abo bantu baza muri ico kigo ari abo bafashanije kenshi mbere tubakunda kubona abigeme Eh, n'uwo nyene iyo minsi yari amaze urumva bakorana muri ico kigo nyene ariko nta bandi bantu benshi twakunda kubona bahatse musitanteri wa komine musigati yabwiye ijwi rya amerika ko yumvise ivyaraye bishikiye uwo mufurera jean bosco nduwimana amusaba gusubira mu rugo afise amakenga naho agasaba abajejwe umutekano bamucungera ku kibazo c'uko yakubiswe yoheza akitura ubutungane bukamutunganiriza nk'uko musitanteri wa komine musigati abandanya bivuga muri komine musigati mu ntara ya bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika mu rwanda hagiye gutoranwa abantu biswe umurinzi w'igihango bazotoranwa ubwa mbere na mbere mu mihana kugeza ku rwego rw'igihugu abazotorwa bazokwambikwa umudari w'agashimwe bakazofatwa kandi nk'abantu b'akarorero bagaragaye mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumta kabonye ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo abantu bazaba batoranijwe nk'umurinzi w'igihango bazahabwa ishimwe ku ikubitiro abazatoranwa hazifashishwa uko bitwaye cyane cyane bashingiye kuri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bagendeye mu bihe byo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ibikorwa birategurwa n'umuryango winiti club uyobowe na madamu jeannette kagame ubu ukaba ufatanije na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo basobanuriraga inteko ishinga amategeko imitwe yombi iby'iki gikorwa madamu munike nsanzabaganwa umuyobozi wa unity club wungirije yavuze ibizagenderwaho mu gutoranya aba bantu tubonamo ingeri nyinshi z'abantu ababashije kutijandika muri jenoside ahubwo bagakiza abantu tubonamo ababashije gutera intambwe yo kubabarira ushobora kubonamo ababashije gusaba imbabazi noneho bagahinduka bahindutse bakagenda bakora ibikorwa byiza abo bose nibo twita abarinzi b'igihango aba ni abagenda batwereka ngo burya birashoboka burya ntabwo ari igitekerezo gusa burya si ibintu bihanitse ntashyikira ahubwo ni ibintu bya buri wese ndetse bamwe tuvuga ngo ni ntamenyekana cyangwa se ntabwo ari abantu bafite urwego bagezeho ruhambaye ugasanga bakoze ibikorwa buri wese areba akabona biramwigishije abazatoranywa kuva ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'igihugu bazemezwa bazajya bahabwa imidari y'ishimwe hari bamwe mu badepite bibajije umunsi abatoranijwe bazagaragaraho kwitwara nabi uko bizagenda twavuze ko hari umuntu bashobora kwibeshyaho ariko noneho iyo tumugize umurinzi w'igihango ni umuntu uba ukomeye wubashywe ariko iyo akosheje hagati aho umuntu w'umurinzi w'igihango ko ari ijambo rikomeye bwo twabyifatamo gute ya nyigisho nziza twamutanzeho nka modo nyuma iyo bihindutse ni umuntu uri mu iyihe myaka ni umuntu wafashe pansiyo tuvuga ngo tugiye kujya tumwicaza hariya tumushimire iki gikorwa cyabaye mu bikorwa bya mbere bisobanura inteko ishinga amategeko n'abahagarariye guverinoma ba enzum kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka nabo bari mu nteko asobanura uko abaturage bazitwara kuri iki gikorwa uhereye ku mudugudu yamaze impungenge abibazaga ko umuntu wagirwa umurinzi w'igihango akazagaragaraho mu makosa nyuma uko bizagenda umurinzi w'igihango iyo akosheje nta kosa niba yarahembewe kuba yarubatse ubumwe bw'abanyarwanda ejo akijandika mu macakubiri abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kumwaka uwo mu iryo shimwe kuko yatatiriye igihango uwatatiriye igihango ubwo nyine arabihanirwa kuba bazatoranwa nk'abarinzi b'igihango gutangirana n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kandi u rwanda rwarabayeho mbere y'uyu mwaka umuyobozi wungirije wa unity club madamu monica nsanzabaganwa yabisobanuye impamvu yabyo iyo tureba mu mateka y'ubumwe bwacu bw'abanyarwanda icyadukomerekeje gikomeye kurusha ibindi bihe byose ubona cyubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi kuva rero mu bihe biganisha aho ngaho ndetse na nyuma yaho ubona ari mu mateka y'igihugu ari ahantu habaye ingorabahizi ku banyarwanda iyo uvuze u rwanda abantu bahita basubira inyuma bajya guhera hariya niyo mpamvu ese niho kuko gusubira inyuma igihe u rwanda rwatangiriye ni igihe kirekire mwumvise kandi yuko tunavuga yuko n'abantu baba batakiriho bashobora nabo kuba abarinzi b'igihango twarebye rero mu gihe cy'amateka yacu ayo umuntu yakwita ya bugufi ariko kandi yagize ibyo ahindura cyane mu buzima bw'abanyarwanda dufata ko ari aho ngaho twahera iki gikorwa cyateguwe n'umuryango w'initi club ifatanije na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo cyagezwaga ku badepite imitwe yombi cyasobanuwe n'abaminisitiri batatu minisitiri tugireyezu venansiyo muri perezidanse minisitiri kaboneka francis w'ubutegetsi bw'igihugu minisitiri udagasinzirwa w'umuryango ndetse akaba n'umwe mu bagize unity club nibwo bwari ubwa mbere gahunda z'umuryango utari uwa leta zishyigikirwa n'abaminisitiri benshi ndetse abo baminisitiri akaba ari nabo bayoboye gahunda y'ibikorwa ariko minisitiri muri perezidanse tugireyezu venansiya kuri we ngo nta kibazo kirimo ubumwe bw'abanyarwanda n'umusingi w'iki gihugu kuba rero uyu munsi dushyigikira dushyigikira unity club kubera ko ije mu gufasha mu bikorwa bitandukanye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikora mu birebana no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ntabwo ari ikintu gishyashya ntabwo ari ikintu gishyashya ubu imyaka igiye kuba umunani komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikorana hafi na unity club kugeza ubu amazina bamaze gutoranwa ku rwego rw'igihugu baragera kuri cumi na barindwi ariko kugeza ubu nta n'umwe uramenyekana azerekwa abaturage bwa mbere ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi ubwo abaturage mu midugudu yabo bazaba bari mu muganda rusange abaturage bakazafata ijambo rya nyuma kuri abo batoranijwe nibo bazemeza ko koko ari intwari cyangwa se hari imiziro kuri buri muntu watoranijwe yaba afite kugira ngo bemezwe kuguma ku rutonde cyangwa bakurweho umuryango wa unity club uvuga ko n'abazatoranwa ubu nta kindi bazahabwa usibye imidari asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro amerikana uyu munsi turavuga ku mpari zerekeye abimukira muri leta zunze ubumwe za amerika i washington dc ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika impari zerekeye ababa muri amerika badafite ibyangombwa zirabandanya muri iki gihe hari integuro y'iteko ryohana ibisagara bikingira ikibaba abo bimukira batagira impapuro yahagaritswe imaze gushika muri sena ya amerika abasenateri bahurikiye umugambwe w'abademokate baragiye hamwe baranana maze baraburizamo integuro y'iteko yari kugabanya umutahe uhabwa ibisagara hamwe n'amakomine amajana n'amajana byo muri leta zunze ubumwe za amerika bidafashanya n'abatetsi ba leta mu mugambi wo kudomako urutoki abantu baba muri ibyo bisagara hamwe n'ayo makomine batagira impapuro kugira ngo barungikwe mu bihugu byabo iyo nteguro y'iryo tegeko ribi yari ikwiye kwitirirwa the donald trump act nk'uko senateri w'umudemokate harry reid abivuga ariko ashaka kuvuga wa munyamatungo w'umu repubulika donald trump ariko ariyamamaza mu kibanza cy'umutetsi azogenwa guhiganira ikibanza cya perezida ku giti cy'umugambwe w'abarepubulika kuko uyu munyapolitike yigeze kuvuga ko abimukira bavuye mu gihugu cya mexique ari abadandaji b'urumogi kandi bafata abapfasoni ku nguvu icyo gihe akaba yararahiye akarengwa ko azoshinga amategeko abuza abimukira badafite ibyangombwa kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika umushyiranahe reid yagize ati iyo nteguro y'iteko irateye isoni irababaje kandi irimo amajambo ateye isoni yama yashyikirijwe na donald trump kuko ifatira mu kivunga ikavuga ko abimukira bose batagira ibyangombwa bageramiye umutekano abashyigikiye iyo nteguro y'iteko bavuga ko inyifato y'abakuru bo muri ibyo bisagara hamwe n'amakomine badashaka gukorana na leta mu gutuza abo bimukira ishobora gutuma umutekano w'abanyamerika uhungabana batanga akarorero k'ibintu byabaye mu ntango z'uyu mwaka aho umunyamexike yarasa umunyamerikakazi nyuma y'aho arekuriwe mu ibohero yari amazemo igihe kitari gito uyu mugabo yari yaragiwe n'ibyaha bikomeye juan francisco lopez sanchez yari yararungitswe mu gihugu ciwe c'amavukiro akatari gake yamara yagumye asubira kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika Mitchell McConnell umutegetsi yakomeye arongoye abasenateri b'abarepubulika avuga ko igisagara ca San Francisco ari kimwe mu bisagara bicumbikiye abo bimukira batagira impapuro gifashanya n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika igihe kibishakiye gusa ku byerekeye kwirukana abo bimukira avuga ko igihe cyose abantu bakoze ibyaha binjiye muri leta zunze ubumwe za amerika barenze amategeko kandi bakabigira inshuro nyinshi maze abo bantu ntibaheze ngo birukanwe ngo imiryango ibura abayo bishwe n'abo bantu iba irenganijwe amashyirahamwe aharanira ineza y'abanyagihugu yari yashikirije aho ahagaze imbere y'uko abatetsi bihweza iyo nteguro itegeko ishyirahamwe rihanira ineza y'abimukira ryitwa the american immigration council ryavuze ko imigambi y'ibyo bisagara byo muri leta zunze ubumwe za amerika bicumbikira abimukira batagira impapuro ari imigambi ifise akamaro ngo ituma abapolisi bajejwe imbibe hamwe n'abapolisi bo muri ayo makomine batisuka mu byerekeye abo bimukira iryo shyirahamwe rivuga ko imigenderanire hagati y'abo bimukira hamwe n'abatetsi bajejwe utungane iyo hava itosekara mu gihe babona abapolisi bariko bakorera ibiro bijejwe iperereza bya amerika ayo mashyirahamwe avuga ko iyo migambi y'ayo makomine hamwe n'ibyo bisagara byo muri leta zunze za amerika yo guha indaro abimukira batagira impapuro ituma imihana yo muri ibyo bisagara itekana ikongera igatuma imigenderanire hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu ikomera bitarinze kubuza abajejwe kubahiriza amategeko kurangura imirimo yabo nyamara ishyirahamwe ryitwa numbers usa yarishira imbere umugambi wo kugabanya igitero cy'abimukira muri leta zunze ubumwe za amerika ryarashimagije iyo nteguro y'iteko ryashyikirijwe na sena ya amerika rikaba ryavuze ko iyo nteguro ituma ubwicanyi bwamirirwa kure ngo kuko kanatsinda abimukira batagira impapuro bategerezwa kuba bamaze kwirukanwa muri leta z'ubumwe za amerika imbere y'uko bakora ubwicanyi iryo shyirahamwe rivuga ko ikibazo cy'abimukira kimaze imyaka itari mike gishikirizwa cyane cyane mu gihe abanyapolitiki baba bariko bariyamamaza cyane cyane abarepubulika senateri ted cruz eh, ariko yiyamariza ikibanza cyo mu leta zose rw'imugambwe wa repubulika mu ntara y'umukuru w'igihugu avuga ko kudashyira mu ngiro amategeko agenga abimukira gutuma amategeko y'ibisagara hamwe n'amakomine amajana atatu na mirongo ine aha indaro abimukira aho nyangwa kurusha ati naho ayo makomine hamwe n'ibyo bisagara byakira umutahe utanzwe na leta z'ubumwe za amerika byama byateye intambamyi utwigoro twa leta two kubahiriza amategeko agenga abimukira batagira uburenganzira bwo kuba muri amerika avuga ko iyo migambi yo gucumbikira abimukira batagira impapuro ihonyanga amategeko ya amerika kandi ishobora gutuma n'ubwicanyi bwiyongera robert eh, mendes eh, umusenateri w'umudemokrate avuga ko integuro y'iryo tegeko yashyikirijwe ari utundi twigoro two kwambika ibara abantu bose bashaka kugira ubuzima bwiza hamwe n'imiryango yabo ati iyo nteguro y'iryo tegeko nta kindi yomara atari ugutera ubwoba hamwe no kubiba amacakubiri mu gihugu mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije aloise
mu gihugu cya Libya kajugujugu yari itwaye aba- abagize leta ishimikiye ku idini rya Islam yaragize isanganya hafa abantu bashika icenda ejo kuwa kabiri iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya Almaya ntiharamenyekana igitigiri c'abari muri yo ariko abategetsi ba Libya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka muri Tanzania ibiharuro vya mbere vyasohotse byo kuwa kabiri ku matora y'umukuru w'igihugu biha ikibanza ca mbere John Magufuli yatanzwe n'umugambwe CCM uri ku butegetsi ibiharuro vyerekana ko ayo matora yabaye ya mbere aho umugambwe CCM chama cha mapinduzi nawo batavuga rumwe bababana mu majwi ibitigeze kubaho kuva Tanzania cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yateye ivyatsi bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa boko haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa nigeria ivyo bitero vyabaye kuwa mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na kane z'uku kwezi vyatumye abantu mirongo ine na babiri bahasiga ubuzima n'abashikijana bakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba nigeria leta zunze ubumwe za amerika kandi zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya islamiste mu bihugu vya siriya na irake mbere bishobotse bagakora n'ibitero vyo hasi ivyo vyamenyeshejwe na sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika ajeje kwivuna abansi ash carter aho ejo kwa kabiri abibwira umugwi w'abakenguza amateka baraba ibijanye n'intambara zibera mu karere siriya na irake biherereyemwo ash carter ati mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bagwanira hasi dukora ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwansi aho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora kubohoza imbohe mirongo irindwi muri irake muri afghanistan abantu bashika amajana atatu na mirongo itandatu nibo nico gitigiri kimaze kumenyekana c'abasize ubuzima muri ca kinyamugigima giheruka muri afghanistani na Pakistan abatabara bariko barakora ibishoboka vyose kugira bakuri bibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake agace kasinzikaye cyane kari mu ntara ya Kiber iri mu buraruko bwa Pakistan aho honyene igitigiri c'abahasize ubuzima kimaze gushika ku majana abiri na babiri n'abarenga igihumbi bakomeretse
Juti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi ry'amerika
umuryango w'uburayi bwunze ubumwe wandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza umusaba ko bazahurira mu nama yo kwiga ku kibazo cyo kubahiriza amasezerano ya Cotonou uburayi buvuga ko buhera ku ngingo ya mirongo cyenda na gatandatu y'ayo masezerano naho intego y'ibiganiro nk'uko uburayi bwabitangaje ni ugushishikariza uburundi kwisubiraho mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu demokarasi no kubaha amahame ya leta igendera ku mategeko byose bikaba bifite inkomoko mu midugararo ya politiki n'ubwicanyi byugarije uburundi muri iki gihe amasezerano ya kotonu yashyizweho umukono ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ikotonu muri benin agomba kumara imyaka makumyabiri avugururwa kandi buri myaka itanu ahuza umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu mirongo irindwi n'icyenda bya afurika karayib na pasifike ariko se ayo masezerano avuga iki mu by'ukuri uburundi buyafitemo uruhe ruhare turabisobanurirwa muri iki kiganiro muri isanga na faustin ndikumana umuyobozi wa parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités mu gifaransa
faustin uraho neza se ndaho neza thomas urakomeye yego ndakomeye none rero mu magambo makeya ayo masezerano avuga iki ayo masezerano y'ikotonu ni amasezerano agenga ingene ibihugu bya buraya bijya by'umugabane wa burayi byitwa uniyo europeyene agenga imigenderanire bigiranira n'ibihugu bya afurika karayibe na pasifike ni ukuvuga ibijya ibihugu bya afurika muri rusange na bijya bihugu biri mu mazinga ya za pasifike na hano muri oseyayendi murabibona ibihugu byinshi rero byashyika mirongo irindwi n'indwi bifitanye amasezerano n'uburaya ayo masezerano rero yashyizweho igikumu mu bihumbi bibiri nk'uko babivuze mu mujyi wa kotonu kandi ayo masezerano ibihugu bya buraya biba bigize igihugu biba bimeze nka pariti imwe igihugu kimwe mugabo ayo masezerano yitwa yuko aba yasinywe hagati y'uwo mugabane wa buraya n'igihugu kimwe kimwe kimwe kimwe ubwacyo ntimwumve rero ngo ni ibihugu biri hamwe ngo hasepe ngo ni ibihugu bihame ngo biri mu mugume ngo bifitanye amasezerano n'uburaya oya ayo masezerano y'uburaya ntaraba igihugu kimwe kimwe ayo masezerano aza bararaba bayaramye ariko araja mu ngiro baraba ku gihugu ku gihugu ni ukuvuga rero iyo asepe twebwe uburundi baca baraba imigenderanire dufitaniye n'ibihugu bya burayi niko se faustin aho ngaho aho ngaho hasobanure gatoya kuko uravuga uti uburayi bwo buza ari nk'igihugu kimwe buvuga n'ijwi rimwe ariko ibyo ni ibihugu makumyabiri n'umunani bigize uwo muryango byose bikaza bivuga n'ijwi rimwe ariko noneho ibindi mirongo irindwi na byo bikaza bifite amajwi atandukanye gutyo ibyo mirongo irindwi n'indwi bitwa yuko biba biri nyine bisangiye icyo ni ukwita imibereho yabo ni ibihugu bikenye bikeneye kujya kuva mu bukene ibihugu bimwe bahora byita twara dukoresha kera muravyibuka mu mashuri ngo tiere monde ibindi bya bihugu bikenye byo mu mugabane wa afurika ni iki ibyo bihugu rero iyo migenderanire mugabo iyo bariko barengera ayo masezerano aja mu ngiro nico ndiko ndavuga uwo mugabane wa buraya uraba igihugu kimwe kimwe ni ukuvuga yuko uwo mugabane ufitanye ingorane n'uburundi biba biriko biraraba togo u rwanda cyane iki baca baza barara bati wowe burundi aya masezerano n'umugabane wa buraya uri kuyifatamwo gute niyo tandukanirizo noneho icyo gisata cyose cya asep icyo gisata cyose cya asep nta nubwo gishobora kuvuga n'ijwi rimwe ngo kivugira uburundi oya ntibishoboka ibyo ntibishoboka na gatoya line pariti bavuga ko ari niyo europeyene lotre pariti ni igihugu kimwe kimwe cyo mu mugabane wa asepi abantu babitahure rero eh none se ubwo ngubwo nanone mu magambo makeya uburayi buzana iki muri ayo masezerano noneho buri gihugu cya afurika karayiba na pasifika nabyo bizana iki muri ayo masezerano ubwa mbere harimo yuko ubwa mbere byahera kuri ya masezerano mu by'ubutunzi atuma ibihugu bya afurika karibe na pasifike n'uburayi bagiranira imigenderanire mu by'ubudandaji imwe bitwa akoro do patenariya ekonomike ni ukuvuga rero yuko ivyo bihugu biza birashoranira ibidandaza hariho n'ibintu bavuga bati borohereza ibihugu bimwe bimwe bikenye nk'uburundi canke n'ibindi kugira bishoreye imari yavyo muri biriya bihugu bimwe bita droit de douane bace babikuraho bakavuga ati utwo duhugu duto duto dushaka gushorera ibintuze ibidandaza byatwo mu bihugu vya burayi kumbure za droit de douane duhava zibibuza reka tuzikureho kugira bashobore kudandazayo iyo ni ni kimwe mu byo borohereza ibyo bihugu byita ko bigikenye mugabo rero en contrepartie umugabane wa buraya nawo wiyemeza guha imfashanyo isesuye ivyo bihugu kugira bive mu bukene imfashanyo kugira bashobore kugwiza amahinguriro ivy'umuyagankuba amagara y'abantu ivy'indero kubera ati ivyo bihugu birakenye kandi birazwi yari amasezerano rero urazi ko ahanini mbere wanashaka ibihugu bikomeye muri uwo mugabane wa buraya biri muri vya bihugu vyahora bidukoroniza bikoroniza ibihugu vya afurika bakaba baravuga ati none imigenderanire izobandanya itugenga hagati ya mwebwe mwari mukenye muri muri mu makoroni na twebwe izo biyi reka rero guma tubafasha hanyuma rero bagaca rero hariho article rero zibiri zikomeye ni article y'umunani na article y'icenda article y'umunani ivuga neza yuko hazokwama hazaharaba ico bita dialogue idonko ibiganiro hagati y'amareta y'ivyo bihugu bikenye n'uburaya ku bintu vyose bishobora kwaduka badashobora kumvikanako ibyo rero muri artike barabivuga hagaca aba artike y'icenda nayo ivuga ibyo bintu bama bariko bararaba bacereranya ati nimwemere mwa bihugu bikenye yuko iterambere kugira ribeho rijana n'agatekazi na muntu n'intwaro rusangi no kurwanya ibiturire na demokarasi isesuye n'inzego ziva mu matora atawanjya wangura mu matora meza asesuye ibyo bintu byose ati ibyo mubanze mubyemere ati igihugu kitabyumva ibyo ko kibyemera dushake kiviremo muri ano masezerano twebwe ntizo kuba dufashe igihugu gishobora kuba kiriko kirasubira inyuma muri ibyo bintu tuvuze uza gusinya ayo masezerano yiyemeza ko ateza gutera imbere muri ibyo bintu nta intwaro ntizirye igiturire amatora meza demokarasi za sosiyete sivile zigakora ibimenyesha amakuru bikigenga iki ibintu byinshi bitandukanye ati aho rero niho rero igihugu rero kiza kiko kiraja muri ayo masezerano iyo ni article y'icenda hanyuma hagaca ibindi article ikomeye ya mirongo icenda na gatandatu eh cyane cyane iyo ngiyo niyo Burundi n'ubu ngubu bari guhariraho n'uburayi yego iyo mirongo icenda na gatandatu nayo rero ivuga ingene hazoba sinye no cita mu kirundi procedure ingene procedure ingene tuzovavanura muri ayo masezerano igihe vya bintu duheje kuvuga tutakibikurikiza tuzovavanura gute tuzodivorsa gute ni nk'abantu babiri bababanye bakavuga ati umugore n'umugabo ati none tuzodivorsa gute tutaba tucumvikana iyo ya mirongo icenda na gatandatu niyo ivuga izo procedure iyo procedure rero muri article mirongo icenda na gatandatu baravuga bati iyo igihugu kimwe kibonye ko iyo iparti imwe ni ukuvuga igihugu kimwe cya buraya mwumve umugabane wa buraya wose nk'ubu rero iparti imwe n'umugabane wa buraya bose iyindi parti ni uburundi ibihugu bya asete byose ntibashobora kubyimvita ngo bize kuvugira uburundi yabo hanyuma basabaga bati rero iyo kimwe kibonye yuko umwe atariko arakurikiza ayo masezerano gica kimwandikira hanyuma mu minsi mirongo itatu inyuma y'iryo kete kigaca ciyemeza candikiwe yuko kiza hagatangura ibiganiro byo kugira ivyo bintu bariko barakwagiriza uvyiregure ko bakwereka aho bihagaze lobyenfonde yabo bahabwa umwanya wo kwisigura ntuvuge ngo barakurenganije ibyo biganiro bigaca bitanu ukuvuga rero nka rya kete ryashitse baba bahaye iminsi mirongo itatu leta y'uburundi kuba bicisha ku rongoye leta neme na cane cane abicisha ku mukuru w'igihugu wenyene ntabwo gucisha hirya iyo iyo minsi mirongo itatu hanyuma iyo minsi mirongo itatu rero iheze baca baca ivyo biganiro bica bitangura nk'ubu bizobera i Bruxelles ni ukuvuga muri iyo minsi mirongo itatu mbese muri iyo minsi mirongo itatu ni ukuvuga uwandikiwe agomba kumenya ko yandikiwe akabimenyesha abamwandikiye noneho bagatangira no kuvuga aho bazahurira kugira ngo batangire ibiganiro ibiganiro nk'ubu iyo- iyo minsi mirongo itatu nayo iheze rero ibyo biganiro bibaye nabyo nabyo nyine si ibiganiro bizoguma biba ngo ntibihere babiha ni magisimumu iminsi ijana na mirongo ibiri ni ukuvuga amezi ane atarengwa Eh.
akarengwa rero niyo muhaririramo Mhm.
ayo mezi ane aheze mudamu tumvikanye rero za mezire zo kugira tuti bayi rero genda wimenyere wibe ko twe turagusezereye iby'imfashanyo biranse mu masezerano ya kotonu nta kundi urumva rero ni uko bagenda baragira ayo mezi ane rero nibatangura ibyo biganiro bizoba barereka leta ati we raba ibi n'ibi n'ibi raba imwe n'umutekano uri kuragenda raba ibi i reba agateakazina muntu ibya demokarasi baharire baharire baharire kubaharira iminsi amijana na mirongo ibiri iheze batumvikanye o bati bayi nta kundi Faustin.
biranse faustin ndumva ibyangombwa mbese ibisobanuro by'ibanze tumaze kubibona noneho Eh.
umbabarire hari abanyagihugu bategereje ku matelefone nabo batangire Eh.
bakubaza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo byabo Eh.
kandi reka mbanze nanone nibutse abatwumva ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twatangiye ikiganiro muri isanga ku birebana n'amasezerano ya kotonu umushyitsi mukuru nk'uko nyine nabibabwiye tugitangira ni faustin ndikumana umuyobozi wa paxem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bakere bagere ku iterambere rirama kuri telefone rero dufite james nkeshimana james wiriwe neza Niriwe.
urakomeye Halo? Ego turakomeye. Turamukiriza umutumire.
ye arakumva rwose Yego.
ye Ego. Ego nashaka nterere ava yuko mbaza.
yego Ama twihweje twihweje ibi iyi- uyu mugambi wa Union Europeenne uhuriyeko n'u Burundi. Tugiye kuraba mu ntango byatanguye umugambi uri ku butegetsi waranje amakete wiyamiriza koko uyu muryango yuko ufise uruhande uhengamiyemo no mu gufata ingingo bawicishije ku muvugizi wawo Ale- ale nyamitwe bakavuga yuko no mu gufatira ibihano barya abantu bane batabigishije mu batabigishijwe n'ina- batabigishijwe inama none mubona yuko iyo bafashe ibihano mu gihe batagishije inama iyo leta bashobora ko ibihano bishobora kwisubirwa bakabyisubirako bakavuga ati ibihano ko twabifashe tutagishije inama uyu mu- iki gihugu ati dushobore kubihagarika hama ikindi kibazo mbaza mbega hasabwa iki kugira ngo hin- umu- igihugu kinaka cinjire muri uwo muryango cyangwa kugira kivuye muri uwo muryango hoho ni igiki kiba gihomba icyo gihugu hama twarumvise neza yuko leta y'uburundi bayihaye iminsi mirongo itatu kugira izobe yinjiye muri brise mu gihe umukuru w'igihugu yo- kuko turabona yuko atashaka afise ryo kuganira mu gihe yogarariza akanga kugenda boca bafata ibihano burundu canke boguma bamu- bamu- bamu- bamubwira aje muri ivyo biganiro kandi yaba yase hama ikindi kibazo sa n'ugomba guhereza ko ni ikibazo cyerekeye n'ibiganiro mbega ivyo biganiro biba vyisunze kuki ko numva bahamagaye yuko hoganira abanyepolitike bose vyoba bitumiwe kwa- kw'abanyepolitike yose canke haganira abo bakuru b'ibihugu bose murakoze james urakoze cyane ariko noneho reka dufate na albin isaac nawe abaze ariko ibibazo bikeya kugira ngo tudacura n'abandi umwanya albin wiriwe neza mumbarize ko gufata ibihano eh, bishoboka yuko eh, uburundi busubira kuronswa izo mfashanyo bigenda gute kugira bamaze kubifata ivyo bihano yuko igihugu izosubira kubona izo mfashanyo faustin wabyumvise rero ibyo bibazo by'abo banyagihugu Eh, nabyumvise Eh, ubwa mbere hoho kuri bijya bya james byo kuvuga ngo ibihano byafashwe nta bihano birafatwa kuko bijya bavuze ngo by'abantu bane bijya si ibihano by'uburundi bavuze umuntu umwe ku giti ciwe ku kintu bamubonye ko bijya si ibihano by'uburundi namwebwe nyine reka kwamwitiranya ibintu byose abantu bane saba- si igihugu c'uburundi ibyo ni ibintu azavuga ati ni ibintu bariko baragira ati turiko turaraba muri kirya gihugu hari abantu tu- ba- bashobora gufata ing- ingingo izi na ziriya ibyo rero si ibihano by'igihugu icyo gihe tubitandukanye ubwo Kandi nanone noneho bo faustin ni barigira ukuvuga amande.
ko ni ukuvuga ko biriya bihano kuri bariya bantu bane byo ntabwo ari mu rwego rw'aya masezerano hagati y'uburayi n'ibihugu Oya.
bya asepe ni ibindi bindi oya oya Eh.
ibindi bindi amakoresha bakara mu gihugu avuga ati ibi n'ibi n'ibi barafite amankete bigirira kandi ibyo barabikora bavuga ati Mm.
we turagu- turagufatiye izi ngingo ibyo byama byabaye no mu bindi bihugu no no muri za na hariya iburayi iwabo barabifatiye abantu muri ya ngwano ya ya bosniyeri zegovini imwe yatwara abantu benshi murayizi naho ari umugabane wa buraya bakavuga ati aba n'aba n'aba abajenerali bamwe bitwa ba bantuze ba karazici murabibuka bamwe bagize bajanirahe ibyo bama bama babifashe ibyo n'ibisaza mugabo ibyo ntibica bisigura yuko bafatiye ibihano ico gihugu aho ntihaba haragera ikindi rero ca kabiri ikindi ca kabiri kuvuga ati iminsi mirongo itatu ijya minsi mirongo itatu iheze ijya minsi mirongo itatu iheze utagiye baba bafashe yuko urumva ayo masezerano bashaka bati usa n'uyahivye nyene nawo birumvikana uyahivye kuko uba ugiye kuko baravuga ati turane ziheze turane juru ziheze ntugende babifata cyo kimwe n'igihe y'amezi ane aheze muguma muganira ataco mushikako babifata cyo kimwe ingingo zica zifatwa aho rero uri umukuru w'igihugu cyangwa ujejwe intwaro uca wibaza ukavuga ati jewe urabaza umutima ngende cyangwa singende mugabo jewe arico mpanuraho ndabona yuko kugenda hoho atayandi masaganiriza ari kugenda ikindi naco ni uko iyo ntuzeyi kuvuga ati igihe uburundi butagiye bwohomba iki nawe ca wiyumvira za miliyoni amajana umunani z'amayero zemerwa muri ibi vya fede manze mumenya ati iniyo europeyine rikifasha muke rikifasha mu miyaga nkuba sinzi wakibagije kwa harabona ingene umuyaga nkuba bimugendekera murazi yuko abariko bagize iminsi bavuga ibintu vy'imiyaga nkuba yuko bikenye mu by'ubutunzi aho rero iniyo europeyine yari irimwo mu vy'amagara y'abantu genda muraye muri za ministere de la sante nibo bokubarira ibyo byose muramubona ngo imiduga y'amaproje ibyo nagiye no mu ikomine ya ruguru sinzi umunyagihugu yakimbaje ngo niyo niyo europeyene atasanga na sare turi kutugiriramwo inama ni niyo europeyene yayubatse urumva ni byinshi rero aya mabarabara muhora mubona igisagara ca bujumbura amwe yaza arakogwa ngaho onye hajya ari niyo europeyene sinzi rero yuko wumva nawe iby'ubuhombye ni byinshi cyane hanyuma ikindi naco union europeyene yari muri bake batanga kimwe bita appui budgetaire ni ukuvuga ni ukuvuga gushyira amafaranga mu ngengo y'imari ya leta mu kigega mu kigega ca leta imwe nyene buri mwaka ca leta buri mwaka bahora bayatanga kandi agasahiriza cane cane cane gose kuko niyo yatuma leta ishobora kuza irakoresha ishobora kuza kuronka amahera ikoresha akugira asahirizwa urumva rero ibyo byose bikuvuye ko atahandi wamasaganirizo wari ufise yo kubironka ni ingorane kuko gushika uno munsi uburundi bwari bwaronke ngene bwitegura ku buryo butagikenera imfashanyo ndetse n'uno munsi hari ikiganiro nakoresheje uno munsi gikomeye cyane nshaka kuzoshikana no mu ku bantu benshi ndabereka yuko uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bibeshejeho n'imfashanyo iyo mfashanyo rero ahanini ya mbere abatanga imfashanyo ya mbere nyinshi ni umugabane wa buraya ku burundi hagaca hakurikira igihugu cy'ububirigi dore ko abarundi ntibabyumve urumva rero bihagaze ejo ugasanga muri santere do sante kanaka ya miti yo kuriha biranse ejo ugasanga ibarabara ripfuye ntirikozwe ejo ugasanga mu kugira iki n'iki n'iki mu kuriha abakozi baca ibindi bintu biriko biratera ingorane ugasanga abantu ariko igihugu cyo gikikije aho gikoresha bijya by'amafaranga atakarisha agaciro ajya bahora bashyira mu gihugu atacu afatiye ko planshabye ni ingaruka ari nyinshi urumva rero uwo byanka inzu y'ingene byoca bigenda agenda abona yuko ahubwo ari ukwihuta cyane bakishyura kuko n'ibindi bihugu byarabiciyemwo hanyuma yaheza birishura biratinda birayivamo ni gake mbere irya minsi ijana na mirongo ibiri bayitanze urasanga abategetsi barakiza bakikubita agashi ukwereka nawe ucukubitiza ucukubitiza agatima mpembero ku banyagihugu keretse wowe utabakunda nuca wumva none aba banyagihugu ntibabejaho gute gutora niwaba wicaye mu nzu y'ikiriri uri umushikiranganji uri iki kubera we byose bikwiye umushahara ukwiye ibuka wa wundi nawe ari mucaguza ari mucagura ari he mwibuke kuko iyo mfashanyo itabonetse hari byinshi atazoronka ubukene bube bwinshi urumva rero niko je ndabibona nibaza kandi ko imyaka ijana na mirongo ibiri vrema mutananiranye cyane nibaza ko izuba hanyuma rero igihe naho biba byaranse haragumaho linye do contacte ku buryo bavuga bati iki gihugu kubera ibyo twagisavye biriko bira twabibonye barasubira kugarunkira ama mission d'evaluation mu nyuma mugasubira contacte tugasanga amasezerano murasubiye murayagarukamwo na togo niko vyagenze ejo bundi igihe ujya muhungu yasubire nyasimbe ya dema agiye ku butegetsi nta kindi yihutiye kuko igihugu cyari kigeze habi cacitse umusaka nta kindi yihutiye atari ukugira ibyo bintu by'ibiganiro kandi byaciye bisa n'ibivuye mu nzira Noneho- ikindi gihugu rero babwiriga amatora nuko mutacumvise cyo muri aziya Eh.
muri bimwe byahora bigize leta zunze ubumwe z'abasoviyete nacyo nyine giherutse kuva mu bihano kubera hari intambwe cateye niko se faustin Nsh- nkeshimana james yongera abaza ati kugira ngo igihugu kijye muri ayo masezerano bagisaba iki ni ukuvuga mbese igihugu gishaka kwinjiramo bwa mbere na mbere bagisaba iki oya igihugu urumva ibihugu byose muri uwo mugabane wa afurika bikinye U- u- ubishatse uri mambe dofe kuko n'ibyo bihugu byose babitumiriye ko rimwe ah, i- i- i- ico gihe mu mu- mu bihumbi bibiri urumva uri igihugu gikenye nta- u- u- u- ushatse uraba mambe biba biba byugurura ibihugu byose ku isi bikenye kugira bigumane amasezerano hagati yo gufashanya kwabyo n'umugabane wa buraya ntawe ukumiriwe rero keretse wowe nyine bya bindi wiyemeza yuko kuko baravuga ati "Ba amafaranga dutanga bashaka ibintu by'agatekazi nta muntu n'intwaro rusange nshobora kwemera yuko twaguma dufasha abantu batari ko barabyubahiriza Mm.
atahore tuzohahagarara urumva rero waravyemeye ukabijamwo asha ayo masezerano utegereza kuyakurikiza kuko nta n'uwagahato baba baragushize ko Mm.
baba barayafashe ko yuko uzoyashira mu ngiro hanyuma ku birebana n'ibiganiro numvise james nanone af- adasobanukiwe neza hagati y'ibiganiro by'uburundi ubwabyo bwite n'ibiganiro hagati y'uburundi n'uburayi mu mase- muri- mu rwego rw'amasezerano ya ya ya kotonu urumva mu biganiro hagati y'uburundi n'uburayi bo baca bariko barakubwira bati twe turabona yuko nk'ibintu bimwe bimwe byagiye biragenda turabonamwo agahazi turifuza rero yuko muri icyo gihugu cyanyu mugira ibiganiro bisesuye abarundi mugasubiza igihugu cyanyu ku ntumbero ubwo bwicanyi dushaka ubwubwo ati mbega ubwo bwicanyi twumva buhitana n'abategetsi abantu bakomeye mumva bamaze guhitanwa n'ubwica bahakwa igihugu twumva abantu bapfa ku munsi ku munsi igihugu twumva hariya ari uku ati none we wumva nawe nyine urumva yuko agatika ka mbere k'umuntu ni ukubaho kamirindi Mhm.
ubu agatika ka mbere k'umuntu ni ukubaho ati none tukumva induru muri demokarasi tukumva abantu bamwe barahunze igihugu gifite impunzi z'abantu ijana na mirongo bariko barataha ibyo baza ati ibyo byose hari ikintu gihaze icyo kintu gihaze rero ni mwicare mu kirabe nimba ari abantu ariko barafatwa bafatirwa ubusa canke bafungirwa ubusa bagira gute birabe murako prosedire ziriko zirakurikizwa nimba za torotire zishobora kuba zihari birabe kugira mureko ataboneka arahohoterwa ubwo butungane bukore uko bukora gute mbere ko tumva abantu ngo bashaka ku- gu- kwikingira bagira gute iyo ni ingorane nicyo cyose ati hari ikintu kitagenda Mhm.
icyo kintu kitagenda nicyo bashaka ati kizane rero mu kiganire igihugu Mhm.
gisubire ku ntumbero kuko ibintu bimeze gutyo nawe ntuca uvuga ngo ibintu biriko biragenda neza kandi ubona n'iby'ubutunzi ko bibisubira inyuma ahubwo ntibari kubera kugira ati nyabuna nyabuna ntiwinyegeze bizane mubishyire ahabona hanyuma mubiganire ibyo Hanyuma biganiro bose bakora rero nuko- ibyo biganiro ntaho bihuriye n'ibiganiro by'abarundi ubwabo ihuye naho bihuriye kuko ibyo biganiro by'abarundi ubwabo nibyo baba basaba kugira i- i- izo ngorane zive mu nzu Aho baravuga bati twebwe ntituzakubera impuza de solution Mm.
mugabo ujya mwoja hamwe mukarondera ababafasha muri komite nationale mukumvikana twe dushaka igihugu kitarimo induru igihugu casubiye mu itekane igihugu hagati y'akazina muntu kariko ka- karubahiriza igihugu ayo matora yaba yatandura bamwe batayahakana batayasubira Mm.
ati nimba we warabona ko wayatsinze ni byiza kuyasubiramwo naho nyene nimba ari ama- ari amahera tuba dutanze twebwe vyokunanira Eh, ibi- uwosubira ukayatsinda nta kibazo noneho ni Urumva ibintu ukuvuga nk'ivyo, eh, mu magambo make ni ukuvuga abarundi baganira bataganira uburundi bwo buzaganira n'uburayi uburundi bwaganira Yego.
n'uburayi bataganira ibiganiro by'abarundi byo Eh.
bizabaho Eh, urumva u- nk'uburundi bavuze bati nk'uburayi igihe bo- nk'igihe nk'igihe perezida eh, nyenicubahiro perezida nkuru nziza yogenda akagenda mu bijya bamubwira ati burya rero twebwe mwotanguza ibiganiro tukumva muri ko muraganira nk'i kampala tukumva mediyasiyo yatanguye ati burya rero twe nta ngorane ati burya ya mfashanyo twebwe izoca isubira igaruke mura umva bashobora guca bamubwira ibyo kandi Mm.
neza neza ndiko ndabikurikira usanga ari ibyo twe dushaka kubona ko intumbero yo gusubiza hamwe atanguvu atagikenye atavuga ati je mfise inguvu nohohotera uyu urya adafise inguvu ntacavuga ntacagira gutya ibyo bintu nivyo rero banka cane Mm.
nimuganire mwumvikane nk'uko vyagiye biragenda dano pase kandi uko baganira mu burundi suba yuko ibiganiro vyagira yuko wabijamwo bisaba wawe yuko yatsinze mu nguvu babashira hamwe ati nimuganire Ye.
kandi urumva najya amasezerano yose yarusha yose yagiye araza yose uko agenda araja mu ngiro vyaja muri iyo ntumbero ye reka nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho m- ibyo turi kuganira byerekeranye n'amasezerano ya kotonu umutumirwa wacu ni perezida wa parisem faustin ndikumana kuri telefone dufite na bucumi bucumi wiriwe ndagize mwiriwe nyakubahwa mumenyesha amakuru urakomeye ndaha buke buke ye ngaho nawe rero umwanya ni uwawe ego nagiramba ndi ndamutse fose ye arakumva muraho bucumi mahoro cyane mbo hanyuma jewe Ego, n'ikibazo buca.
turi n'intererano sintevya hanyuma Eh.
iyo nka- nko- nka nyakubahwa umukuru w'igihugu atitabye akarungika nk'intumwa yiwe dufate nk'umushikiranganji w'imigenderanire akagenda akamutuma Eh.
akamuha icegeranyo agenda kuvuga hariya hari ikosa ririho hanyuma akabazo ka Eh.
kabiri iyo igihugu kimwe kigarutswe kikagarukamwo amajambo y'uko cakoronije ico kindi gihugu ifashanya yo Eh.
gucanishamwo abarundi atayikenewe ivyo vyovyo ntibigaru- Eh.
ntibifise ingaruka mbi ku ki- kuri- kuri ico ku gihugu cacu hanyuma ndizera Eh, igihe neza gihugu yuko ca- subiramo gatoya dukura abarundi twari tu- nariko ndavuga nti iyo igihugu kimwe kigeze Eh.
gukoroniza ikindi gihugu dufate nk'ububirigi bwakoronije uburundi tubanje Eh.
kuvuga yuko buriko buraduhatira ku vyo tudashaka ngo kubera bwadukoronije tudashaka imfashanyo iza gutukanishamwo ivyo Eh.
vyose ntibigaruka bika- babaza ba bantu bagaruka bakadufasha yego hanyuma mu akanyuma majambo make ni ukuri akanyuma eh, n'imbuga afite iyi ariko ntererano ntoyi Eh.
i- ni ukuri abarundi twari tukiri hafi kuko twari tugifise abagenzi badu- baduhanura kandi bakaduhanura ibintu vyumvikana kandi vyubaka abarundi ni ukuri i- i- turakwiye guhanurwa hanyuma tukaraba yuko na cane cane ingaruka igaruka kuri twebwe abantu bato bato nitwe turiho turahangayika cane ye je ndipfu- je ndipfurije abategetsi bacu n- nk'umunyagihugu nyarucari ariko arabona ingorane ariko arabona uno munsi yuko nukuri boja hamwe bakicara nabo nyambari n'abazungu nyambari abanyayoeropeye nyambari ibiki bakicarana tukaronka amahoro tukagira aho tuba twubahwa murakoze bucumi natwe turagushimiye urakoze radiyo ijwi ry'amerika noneho dufate na jimmy yego jimmy wiriwe amahoro neza ye ni amahoro nawe ni amahoro Amahoro.
ye ndahamukije n'umutumire yego
ikibazo ashaka kubaza cya mbere mubaza Mhm.
mbe muri konvasiyo za kotonu hari aritike yoba ivuga ku byerekeye guserukirwa k'umukuru w'igihugu cyangwa kureka kureka umu- umu- umuserukizi wiwe icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri eh, muri za orikome na ba par- na- na- na pariseme bagize ko bavuga muri iyi myaka iheze ibintu bijyanye eh, mu bita gesode za repubulike
yego komeza jimmy komeza ndakumva yego hanyuma bareze ku- muga- muri izi komvasi za kotonu eh, baravugamo ko abantu ba- badasanzwe bafata neza ibi- ba- ba- badafata neza ubutunzi bw'igihugu ko ari ari ari ari no, kari kari intuzenyi ikomeye po ikomeye cyane muri izo komvasi za kotonu none ko icyo gihe bamye bavuga kuva kera ba- pariseme na na na za orikome n'izindi ko izo ko- abo bavuze ko bashyira ku tu- ibya koro ko atacyo bigeze bavuga icyo gihe kandi biri mu ma- mu ma- mu mapoint nayo nyine akomeye bakagenda ba- ba- bakaba bavuze muri iki gihe Hama- urashaka ku niko basaba kandi jimmy asaba Jimmy.
yuko- kuko ibintu biri kombashira kotonu ni ibintu bikomeye cyane nk'uko bisigura umutumire yabidusiguriye Eh, tugasaba yuko n'ukuri leta yojya hamwe n'abo bantu bose bafite bafitanye ikibazo kugira abarundi turonke amahoro tuje ku mirimo nk'uko umukuru w'igihugu yame- yame- yatubwiye yo kujya ku- kujya ku kivi kuko nta muntu wajya ku kivi eh, ariko aribwa avuga amagerenade tugasaba rero ko iyi ntuzenye ikomvasi ya kotonu izodufasha eh, na nyakubahwa mukuru w'igihugu baka- baka- baka- ikadufa- igafasha abarundi kugira tuve mu izo ngorane turimo ye jimmy hanyuma urakoze nyakubahwa mu- hanyuma nyakubahwa mumenyesha amakuru Akantu gatoya ariko urawanzura.
ntuzenya kijyanye na na fapu ni Eh.
fonda pri ari aporotection sociale yabaye kereye muri iki gihe ko nawe nyine ngo tugira ngo tuma ko aba- umushikiranganji w'abakozi ba leta n'utwara n'utwara- n'utwara kosibu n'utwara inesesi bakadusigurira ko n'ikintu gikomeye cyane kireba kujyaho vuba nibaza ko na- na- na- na perezida paraseme yoba akizi kuri iki kintu murakoze ye urakoze ibyo ngibyo tuzabikora none mureke duhe umushyitsi ijambo abasobanurire faustin bwa mbere wa mbere yavuze ngo ngo guserukirwa ngo nawe mukuru w'igihugu atogene yego urashobora kuvuga ngo leta zirongowe n'intumwa